muteze amatwi ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda tubanza eh, tukaba tubaramukije mu biganiro byacu eh, byo kuri uyu mugoroba Mm, tubahaye ikaze rero mu biganiro byacu aho muri kumwe nanjye fide niyonga
nzi icyabiteye hari umuyobozi umwambye ngo ntiwiyamamaze ndaceceka abaturage bamye bati nitutagutora turahagarika gutora twitahire twese twigumure ubwo mpitamo kubahiriza ibyifuzo byabo barikuba amajwi y'umuntu tudashaka ko twasuka tuyobora uko dushaka tombo bari kudutekinika bigende uri umunyamakuru ndabizi bareke dutore bitunyure
abo n'abatora bavuga ku matora y'abayobozi b'inzego zo hasi mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi harimo ihindurwa rya bamwe mu bayobozi bakuru mu ngabo z'u rwanda n'amatora ya mbere y'abahiganirwa guhagararira imigambwe yabo muri amerika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe hamwe n'amafaranga yo kurwanya umugera wa zika perezida obama asaba kongere turagaruka ko mu kanya gatoya dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi dutangure ku nkuru yerekeye u rwanda aho mu rwanda perezida paul kagame yahinduye bamwe mu yabo- mu bayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu general eh, major jacques musemakweri yagize u- mu mwanya mukuru w'ingabo zigwanira ku butaka akaba akurikiye asubiriye kuri uwo mwanya lieutenant general frank musho kamanzi aheruka kugira umuyobozi w'ingabo za onu mu gihugu ca sudani general musemakweri yari asanzwe ayobora ingabo zirinda umukuru w'igihugu icyo kibanza kikaba cyahawe general major alex kagame nk'uko bigaragazwa n'itangazo ry'ubushikiranganji bw'ikwivunabansi nk'uko tubikesha iryo tangazo kandi general major richard rutatina yakuwe mu kibanza cy'ubuyobozi bw'urwego umuyobozi w'urwego rw'iperereza mu ngabo urwego bakunze kwita G2 akagagazo k'igihugu cya koreya ya ruguru inyuma y'uko icyo gihugu ci- cyiyamirijwe n'amakungu kubera carungitse mu kirere rokete ku munsi w'imana uheze hamwe n'igeragezwa ry'icyo gihugu mu kwezi guheze ry'ibigwanisho ruhonyanganda biriko bikomeza inguvu z'umutegetsi mukuru kim jong un hagati mu gihugu no mu makungu mu gihe Kim Jong Un yerekanwa mu binyamakuru na televiziyo vya leta nk'umutegetsi akomeye akingira ubwigenge bw'igihugu irungikwa mu kirere rya rokete ku munsi w'Imana bibonwa mu gihugu nk'intambwe ikomeye mu buhinga bwa none ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo vya leta byarasohoye ibiganiro n'abanyakoreya ya ruguru bariko bahayagiza irungikwa mu kirere rya rokete nk'ikimenyetso c'intambwe mu vyerekeye ubuhinga bwa none urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwariyamirije koreya ya ruguru kuba yaragerageje ubuhinga bwa misile balistique bushobora gufasha gukora ubuhinga bwo gutwara ibigwanisho ruhonyanganda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yasabye inama nshingamateka amafaranga arenga umuriyaridi n'imiliyoni ibihumbi amajana umunani by'amadolari yihutirwa agenewe gufasha kurwanya umugera wa zika muri leta zunze ubumwe za amerika no mu bindi bihugu mu itangazo ejo kuwa mbere eh, no musi kuwa mbere murantunga ibiro vya perezida maison blanche vyatangaje ko ayo mafaranga azofasha uburyo bwo kurwanya uwo mugera harimwo kwagura imigambi yo kurwanya imibu kwihutisha ubushakashatsi bwo gutora urucandago rwo gufasha abapfasoni bibungenze batishoboye ibiro vy'igihugu bijejwe kwirinda no kurwanya indwara muri amerika vyatangaje ko abanyamerika bagiye hanze y'igihugu mirongo itanu bemejwe ko bafise umugera wa zika hagati mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugera wa zika wandukira biciye ku mibu ushobora kwandukira kandi biciye no mu mibonano mpuzabitsina nta bimenyetso uwo mugera werekana ku bice mirongo umunani ku ijana by'abantu yamara urageramira abapfasoni bibungenze abakandida barondera guhagararira umugambi w'abarepubulika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe muri leta zunze ubumwe za amerika bariko barakwiragira mu bice vya leta ya new hampshire iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta zunze ubumwe za amerika ku munsi w'imbere y'amatora ya mbere muri iyo ntara donald trump abandanya kuza imbere y'abandi bakandida b'abarepubulika mu vyanyuma vyatohojwe yamara benshi mu bo bahiganwa bariko barondera kurangiza neza muri aya matora ku ruhande rw'abademokrate senateur Bernie Sanders wo mu ntara ya Vermont ihana urubibe na New Hampshire asa n'uzotsinda ata kibazo Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika mu matora ya mbere yo muri leta ya New Hampshire Hillary Clinton yatsinze Bernie Sanders n'ibiri munsi y'inota mu matora ya mbere yo muri Iowa radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuze ku makuru yo mu karere duhere mu rwanda aho kuri uyu wa mbere ariho mu rwanda hose hatanguye amatora ku bayobozi b'inzego zo hasi bamwe mu bitabye ayo matora ntibishimiye icyo bise amanyanga mato mato yagaragayemo kuko bavuga ko hari aho batoye abo batihitiyemo eric bagira ubusa yakurikiranye amatora yabereye mu ntara yo mu mpanuko mu karere ka kamonyi no mu gisagara cya kigali mu karere ka nyarugenge uretse kubona abantu bateranye bamwe ku mirongo abandi mu matsinda bajya impaka ku bakandida cyangwa bahita babemeranywaho naho ubundi nta kirango na kimwe cyashoboraga kugaragaza ko uyu munsi mu rwanda habaye amatora ku nzego z'ibanze yewe habe n'indirimbo zigendanye n'amatora ko twageze mu ntara y'amajyepfo no mu mujyi wa kigali bitandukanye cyane n'andi matora yagiye aba mu minsi yashize mu murenge wa kigali ka kagari ka sheri mu karere ka kamonyi hateraniye imidugudu itandatu ni amatora yatangiye akererewe ku isaha ya saa yine n'igice za mu gitondo kwari ukwiyamamaza ku mwanya runaka cyangwa kwamamaza abakandida ubishatse agatorwa n'utabishatse akavuga impamvu aya ni amatora mu buryo butaziguye yabaye mu bwisanzure dufashe nko ku mudugudu wa kigarama ku mwanya w'ushinzwe amakuru bawutoreye ubugira kabiri habura uwutsindira uruhande rumwe rwashinje urundi mu ruhame amanyanga amenyerewe ku kizwi nko gutekinika mu gihe ababaraga amajwi bo bemezaga ko abakandida banganije ibyo ku murongo nibyo dushaka ntabwo byaducanze ahubwo bari kwiba amajwi bari kwiba amajwi iyo umuntu tudashaka ko atuyobora uko dushaka tombo bari kudutekinika uri umunyamakuru ndabizi bareke dutore bitunyure bagombaga kwitabaza yego na oya ku bakandida bombi ku mwanya w'umunyamakuru mu mudugudu akaboneka ariko rubanda baratsemba ni impaka zasojwe n'ushinzwe ibikorwa by'amatora asaba itora ritaziguye ubugira gatatu nibareke dusubire ku murongo hariya reka dusubire ku murongo nawe hari ubyirebera nawe hari ubyirebera bwa gatatu tuzasubiraho rwose
byarangiye bwana siriro nsengimana ariwe utorewe umwanya w'umunyamakuru ku mudugudu wa kigarama ku kamonyi twavuganye n'abari bamunambyeho amakuru burya niho ibintu byose byubakiye kuko amakuru niho umuntu amenyera ibintu byose akamenya aho umuntu ashobora kurengana cyangwa aho atarengana iyo adatorwa nyine twari gutora uwo bemeje ariko natwe bibaye ngombwa ko tumutoye kubera ko tuzi ko hari icyo azatugezaho tubyakiriye neza kabisa tuba biradushimishije kubera ko twashakaga ari we dutoye iri ni hamwe rya demokarasi kabisa bari baryishi ariko bararisobanuye neza
uyu nguyu ubaze uyu muhande uruhande atandukanye n'uriya batandukaniye
ntabwo nshaka ko mfata amajwi menshi ariko si nyir'ubwite nawe wagiriwe icyizere agatorwa bivuye ku rati rwose ndishimye cyane bitewe n'icyizere abaturage b'umudugudu wa kigarama wanjye bangiriye abaturage bamaze guhumuka imyaka itanu ubuyobozi bwawe buriho buriya barashishoje cyane muri aya matora kandi hagomba kubanza kurebwa niba umukandida wamamazwa cyangwa wiyamamaza nta mizero afite aha bagiye baca muri humye bagenzi babo bagatorwa rubanda basigaranye ishavu umukecuru araburana amafaranga y'abantu mirongo inani by'ishyirahamwe bariye none mwumva muramutoye abakecuru barimo kurira bati bamutoye bate kuki tutabibonye turimo kubonana tugeze mu bunzi ubwo ibyo ni ibiki
muri rusange abashinzwe ibikorwa by'amatora kuri site ya musheri ku kamonyi babwiye ijwi rya amerika ko amatora yagenze neza yewe kuva twagera aha mbona imigendekere y'amatora yacu yabaye myiza ko abaturage batoye neza ni ukuvuga ngo igikorwa cyacu muri make turabona cyagendenze neza kuri site yacu ubwo byari byifashe bityo mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi i kigali mu karere ka nyarugenge rweza amenyo mu mudugudu w'indatwa naho ntibumvikanye ikintu kiri kuba hano abantu biyamamaje dutora umukuru w'umudugudu karimusa none amatora amatora babonye arangiye baravuze ati ngo musa ngo nimba afite imiziro ko batabivuze amatora atararangira babonye turangije amatora babona kubivuga nicyo kintu kitubabaje yewe ndabona ibintu biri kuba hano ari na politike sinzi iyo politike nimba ari ari iki Eh?
sinzi icyabiteye hari umuyobozi umwambye ngo ntiwiyamamaze ndaceceka abaturage barambye bati nitutagutora turahagarika gutora twitahire twese twigumure ubwo mpitamo kubahiriza ibyifuzo byabo aya ni amatora rubanda bahamya ko agamije demokarasi n'iterambere kuri iyi nshuro ya mbere mu matora y'inzego z'ibanze hatowe komite nyobozi y'umudugudu komite nyobozi y'urubyiruko abajyanama bavugira imidugudu yabo mu kagari n'abagore bazahagararira abandi mu nama y'igihugu y'abagore ni amatora ateganijwe kuzarangirana n'intangiriro z'ukwezi gutaha kwa gatatu akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric tukivuga kuri aya matora y'inzego zo hasi yabaye mu rwanda umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi nawe yakurikiranye mu bice yakurikiranye mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru w'u rwanda kigali
umujyi wa kigali aho ijwi ry'amerika ryabashije kugera mu murenge wa nyarugunga mu karere ka kicukiro no mu murenge wa kimironko mu karere ka gasabo mu masambu y'abaturage bari benshi uwashakaga gutorwa akenshi yamamazwaga na bagenzi be abiyamamazaga ubwabo ntibari benshi gusa uwo abaturage bahurizagaho akenshi yahitaga yemera kujya mu bakandida ariko bakurikiranye aya matora mu mujyi bemeza ko nta marushanwa agaragara yari arimo ntabwo ari ibintu barwanira cyane cyane ko mu mujyi buri wese aba abyuka ajya kwishabikira uko abonye ubona ari ibintu badatezemo inyungu ariko inyungu iba izaza nyuma abahagarariye amatora nabo bemeza ko amatora yo mu mujyi wa kigali atandukanye n'ayo mu cyaro ari nayo mpamvu mu mujyi usanga abantu batarwanira ubuyobozi bitewe n'imiterere y'akazi k'abanyamujyi uyu ni madamu murekeye isoni francoise uhagarariye amatora mu kagari ka nonko mu murenge wa nyarugunga mu karere ka kicukiro mbogamizi mu mujyi ni akazi eh, ni shuguri zitandukanye zo mu mujyi abantu bafite imirimo myinshi abantu bafite inshingano nyinshi ijwi rya amerika ryanyarukiye no mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba mu mirenge inyuranye twasanze abaturage aribo bafata iya mbere mu kwiyamamaza abanenzwe bakabibwirwa ku mugaragaro hari abiyamamaje bitewe n'uko twa- tubaziho ubunyangamugayo bukeya ntitwabasha kubatora ngo ntabwo watora umuntu nta kintu azakugezaho umuntu ushinzwe umutekano twarebye dusanga nawe ubwe ashobora kuba yaduteza umutekano muke twe twamwanze dutora abandi kuko dufite ubu- amatora y'ubwisanzure mu duce tw'ibyaro abaturage bifuza kwiyamamariza kwinjira mu buyobozi bw'inzego z'ibanze ari benshi gusa rimwe na rimwe bahuraga n'inzitizi yo kutamenya gusoma no kwandika ubu noneho amashuri yakubereye inzitizi yambereye inzitizi ufite angahe wowe nta na rimwe iyo uza kuba ufite amashuri wumvaga nawe wajya kuba nari kujyayo Eh, nari nkatwe rero ntabwo twajya hejuru y'uwari uriho twarebye uwagira abandi akamaro none se ubu waza ukantura ikibazo nka- nkagikemura ute nta shuri na rimwe mfite gusoma no kwandika bihura ihe no kuyobora Bi- birahuye kubera ko ubwo mujya mu ntuze mu mahugurwa bakavuga ati buri muntu nafatika ibyenda yandika ibyo amahugurwa yatanze utazi gusoma no kwandika yakayi wayishyiramo icyo utazi ubu rero mwitinye ntabwo mushobora kujya muri iyo myanya reka da wayijyamo gute se utazi gusoma no kwandika deba afite kweza nk'igipapuro ku kagari cyangwa ku karere mu mudugudu niba kinyoza ndi umuyobozi se nzamenya nsoma mw'ikimbwira iby'abaturage uyu munsi nta kiruhuko cyari gihari ariko ubwinshi bw'abatorwaga bwatumye hari aho amatora arangira mu ma saa saba na saa munani bikagora ko abantu bahita bajya ku kazi aya matora yakozwe abiyamamaza bajya inyuma y'umukandida abashinzwe kubara amajwi bakemeza ko uwatowe ari uwarushije mugenzi we amajwi ni amatora benshi bemera ko nta banga ribamo kuko byoroshye kumenya uwagutoye n'utagutoye ariko nanone ni amatora atabamo uburiganya kuko abashinzwe kubarura babikora im- imbere y'abaturage bose ku buryo nta kwibeshya kwabaho asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
abarondera guhiganirwa i- guhagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe bo mu migambwe uko ari ibiri y'abademokarate n'abarepubulika bariko barakwiragira mu bice bitandukanye bya leta ya new hampshire umunsi umwe imbere y'amatora ya mbere azobera muri iyo leta turi kumwe hano muri studio na mugenzi wacu edi gwema Eh, ico gikorwa coba kimeze gute urakoze cyane fideli nk'uko umaze kubivuga hano muri leta zunze ubumwe za amerika ikivugwa cyane ni amatora yo ku rwego rwa za leta yo guhitamo abakandida bazahagararira amashyaka yabo mu matora y'umukuru w'igihugu nyuma ya leta ya Iowa aho Ted Cruz yatsinze iyo leta mu ishyaka ry'abarepublike naho Hillary Clinton agatsinda mu ishyaka ry'abademokrate ubu leta igezweho ni iya New Hampshire iri mu burasirazuba bugana amajyaruguru ya leta zunze ubumwe za Amerika ayo matora akaba ateganyijwe kuri uyu wa kabiri umunyamakuru wacu thomas kamirindi ari manchester umurwa mukuru w'iyo leta aho akurikirana icyo gikorwa cy'ayo matora thomas kamirindi mwiriwe neza aho muri leta ya new hampshire wiriwe neza edi yego tubwire muri make icyo gikorwa kiragenda gute aho ngaho muri iyo ntara ya new hampshire ese hari ibikorwa byo kwiyamamaza washoboye kunyarukiramo yego twabanje kujya mu gikorwa kimwe cy'umugabo Trump wo mu barepubulika baratubwira bati ntabwo mufite uburenganzira bwo kwinjira turahava ubu ngubu turi mu kindi gice harimo hiyamamaza umugabo witwa Bernie Sanders nk'uko mwabivuze wabaye wa kabiri muri ayo mu ishyaka ry'abademokarate ubu rero mu kanya gato yarabaraje hari abanyamakuru benshi benshi benshi cyane ariko kandi n'abaturage benshi nyamara harakonje cyane bikomeye urubura rurimo ruragwa ahantu hose n'umweru rumaze iminsi rugwa ariko abantu bahangaye ubwo bukonje tugaruke kuri icyo gikorwa aho mwagerageje kujya gukurikirana kwiyamamaza kwa bwana donald trump uyu akaba ari nawe ukomeje guhabwa amahirwe mu ishyaka ry'abarepubulike ubusanzwe uyu mugabo azwiho kutorohera abanyamakuru yewe nibyo bajya batongana n'abanyamakuru nta n'ubwo ari abanyamakuru gusa n'abantu benshi baratongana ugasanga ni urujya n'uruza ariko rero we ku giti cye yaratarahagera abashinzwe umutekano nibo bavuze bati abanyamakuru mwese nimugende ntabwo mwemerewe ariko rero n'abaturage usanga barimo kuvuga bati uyu mugabo ubundi ntabwo ni umuntu wiyemera ni umuntu wirata mbese ku buryo nyamara ibyo byose ntabwo bimubuza kubona amajwi uwo mugabo yatsinzwe bitunguranye mu ntara ya ayowa intara yari yizeye ko ashobora kuzatsinda ariko amakuru tubona ni uko akomeje kuza imbere muri iyo leta ya new hampshire bimeze gute aho ngaho muri yewe no muri no muri ayowa nibo wahabwaga amahirwe menshi cyane biratungurana aratsindwa n'ubu ngubu ni ugutegereza ku munota wa nyuma ntawe wamenye ibishobora kuvamo kuko hari n'abantu bavuga yuko uwitwa marco rubio wabaye uwa gatatu nawe ahubwo ashobora kongera agatungurana ni ugutegereza ejo uko bizagenda abantu benshi nubwo bakomeje kumuha amahirwe menshi imibare ikagaragaza ko akomeje kuza imbere hari n'abavuga ngo wenda abantu bajya kumureba no kumwumva bagiye kubera ko basanzwe bamuzi nk'umusitari yego niko babivuga ariko burya leta zigenda zitandukana nk'iyi ngiyi leta ya new hampshire ni leta izwi yuko ituwe n'abazungu cyane abazungu mbese badakunda n'ubwivange nuko kandi ugasanga babogamiye ku barepubulika bamwe ntabwo nabita intagondwa ariko babandi koko bashyigikiye amatwara ya ba sekuruza ya ba sekuru ku buryo Trump ahangaha bashobora kumukurikira koko bibavuye ku mutima turebe rero mu ishyaka ry'abademokarate Hillary Clinton nk'uko twari twabivuze yatsinze bigoranye cyane muri leta ya Iowa amakuru tubona n'imibare irimo gusohoka bigaragaza ko Bernie Sanders ashobora kumutsinda bikomeye cyane muri iyo ntara ya New Hampshire nibyo rwose niko bavuga amahirwe niwe bayaha umenya ari nayo mpamvu abanyamakuru baje ari benshi cyane hari nabo nabajije bavuga yuko abanyamakuru baje hano bashobora kuba baruta gakeya bagiye kureba Hillary Clinton kubera ko uyu nguyu Bernie Sanders hari ikindi bamuvugaho ngo abantu b'urubyiruko bashobora kuba aribo batangiye kwibonamo batangiye kwiyumvamo kandi ari umugabo ukuze ufite n'abuzukuru ushobora kuba afite ndetse n'abuzukuruza ku buryo rero koko ashobora gutungurana noneho akanyura kuri Hillary Clinton uhabwa amahirwe n'ubwo ahabwa amahirwe mu rwego rw'igihugu hose ese abavuga ngo Bernie Sanders ashobora kuba ari imbere kubera ko akomoka muri leta ya Vermont ihana imbibi n'iyo leta murimo ya New Hampshire yego nabyo hari ababivuga ariko rero hano muri leta zunze ubumwe za amerika ntabwo abantu batora bakurikije ikene wabo gusa cyangwa se ngo umuturanyi gusa batora bakurikije ibintu byinshi cyane ku buryo kuba akomoka hafi hano ubwabyo bidahagije ku buryo yaza imbere ya Hillary Clinton Hillary Clinton yatsinze iyo leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nyuma yo gutsindwa muri leta ya Iowa na Barack Obama ubu ngubu icyo cyizere cyatumye atsinda icyo gihe ubu ngubu ni iki gituma kidahari
ni ubwo nguko Bernie Sanders bahanganye yaratunguranye mbese ni nk'ukuntu mu bihumbi bibiri n'umunani nk'uko bivuze muri Iowa nabwo Hillary Clinton yahabwaga amahirwe menshi biratungurana cyane Barack Obama aramutsinda hanyuma undi yego yaje kumutsinda hano muri New Hampshire ariko rero Bernie Sanders nawe yaratunguranye cyane ni umuntu wahubutse nk'ikivajuru bataza atanazwi cyane arongera arazamuka buhoro buhoro buhoro buhoro aragenda azamuka azamuka azamuka azamuka kugera n'aho nyine muri Iowa Clinton yamutsinze bigoranye cyane ubu rero aracyakomeza kuzamuka azamuka buhoro buhoro buhoro buhoro ni uko nguko uburyo akoresha buratangaje cyane kandi Hillary Clinton amurusha n'amafaranga kandi Hillary Clinton amurusha no kumenywa ariko Sanders yagiye azamuka buhoro buhoro yitonze kugera cyane cyane mu bakiri batoya nibyo bimuha amahirwe leta ya new hampshire ifite amateka atoroshye cyane iyo bigeze mu matora y'ibanze ndetse uyu mwaka nibaza ko bazaba banizihiza imyaka ijana icyo gikorwa kiba ayo mateka ni ayahe kamirindi amateka ya new hampshire icya mbere nyine nk'uko nabivuze ni amateka y'abazungu badakunda kwivanga bakunda ibintu bya ba sekuruza gusa hanyuma ugasanga ariko mu bya politiki abantu bino muri new hampshire ni abantu batagira amashyaka babogamiramo cyane nka mirongo ine na bane ku ijana usanga badafite aho babogamiye ni nayo mpamvu abakandida bose muri uyu mwaka baje barahazenguruka muri new hampshire cyane kurusha ibindi bihe bose ubu ngubu barahari bahazengurutse inshuro amagana kugira ngo bakurure abo bantu batore babemeze kuko utoye hano muri New Hampshire kenshi na kenshi agira amahirwe menshi yo kuba umukandida w'ishyaka mu rwego rw'igihugu aya majonjora arangiye n'ubu ngubu baratekereza ko ariko bizagenda amateka rero urebye ni aho ngaho bituruka thomas kamirindi umunyamakuru wacu muri leta ya new hampshire ukurikirana uko amatora y'ibanze arimo kugenda turagushimiye cyane thomas kamirindi yewe murakoze rwose umunsi mwiza
igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
umvire ushaha amagoti ndakubwira icyo nagutumiye urabona ko mu ntaye y'ikese heruka natsinzwe ikese kandi ahanini byatewe na bijya bintu wavutse ariko navuze vyodami yego kandi urazi ko rijya tonga ari rya rugata wapfuye kuryikebera gusa kubera yari yahunze ndabizi ko ari iryiwe ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose Amahera?
yemwe Ha.
naho ushaka inka niyayo ndazigukubitira ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze Eh, reka reka reka reka Eh.
reka bijya bintu ntabyo noba ngishobora guhindura ukuri ko naho woraramwo yo mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose yego ndarahira mama Eh.
ndarahira umwana wanje gushika naho ndahira n'imbwa yanje oya oya oya oya kandi we sinzi uko wabaye Nabaye gute?
indahiro mbi ntigwaza mu nda wa Mama mugabo shahu.
urababwira ko wari Wishwe.
wihenze Wishwe, wishwe.
none we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana ha damiyano ndakubwiye jewe ndi umushinga ntaye nkaba nicabona muri rurya rubanza naho wompa inka zuzuye akabande sishobora kurenga ku ndahiro oyasha ushaka nikure ku buntu abantu bose bamboneho ikimaramare banjira umukenge ahari umugabo hasigara umugayo hejuru y'amaronko kadamiya sha nzovuga ukuri shake nakuzire Ya, niwe ya, uzobona ya, imva ya, yanjye ya, azovuga ya, ati ya, ya, ndabonye ya." imva y'umugabo
ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu karere ka rubavu mu burengero bw'u rwanda abanyagihugu barijukira imigambi y'iterambere tabita mukamusoni yarishikiye muri ako karere
turi mu karere akarere ka rubavu umurenge wa rugerero inkoko amajana ane zirubakiye ibizu binini hasi hari ibyo bita manjwari ni ukuvuga aho ibyo bitungwa birira uhashyitse usanga umuryango wugaye wo kwibaza ko atakintu na kimwe kihakorerwa ariko winjiye hari inyubako zitandukanye ibizu byubatse muri urwo rupangu hasi ibivu hejuru amabati ku madirisha naho hariko ubuyungiro kugira ngo inkoko ntiziguruke ngo zitoroke abakozi ba ingabire bafite akazi ko kuzigaburira no kuziha amazi yo kunywa no kuziha umuco ingabire diomede umwigeme akiri muto yatubwiye ingene yiyumviriye uwo mugambi igihe yari amaze kaminuza Eh, nize muri univerisite ubukungu n'iterambere ry'icyaro nuko numva ko nanjye ngomba gufasha icyaro nibwo natangiye noneho kumva ko nakora umushinga noneho nza kubona abantu bamfasha bigisha ibintu by'imishinga sipake noneho batwigisha gukora imishinga wowe ugahitamo ngewe rero niga umushinga wo gukora ubworozi bw'inkoko nibwo natangiye Eh, izi nkoko ni ukuvuga ngo muri iki kizu harimo magana abiri hari n'ikindi kizu nabwo buriya kirimo izindi magana abiri kubera iki zitaba hamwe ni ukuvuga ngo ubundi iyo inkoko zibaye wenda nyinshi ahantu hamwe ugira ngo uziteho ni ukuvuga ngo twazigabanyije kugira ngo mu kurya zimwe zo kujya zicura izindi noneho zibashe gukura neza zose icyarimwe noneho ibyo gihe bituma ubasha kumenya izitanga umusaruro ni izi izi nizo zifite ikibazo bikarushaho gutuma uzitaho neza inkoko amajana ane zose ntiziba hamwe yazubakiye ugutandukanye kubera iki ubwo bumenyi yabukuye he nagiye kuri interineti ubundi mbona abantu bitwa sipake bashaka nyine gufasha abantu b'urubyiruko gukora imishinga tureyiningi ndapurayinga bisanzwe tumaze kubyiga turapurayinga baravuga ati noneho buri wese atanga igitekerezo cye igitekerezo bahisemo bak- bashimye noneho bakagihitamo akazaza noneho kwiga ubundi natangiye numva bitandimo pe numva nyine ari ukwiga bisanzwe ko nari ndi umushomeri ntacyo nkora ariko ubwo nagiye niga numvise bigenda binzamo ndushaho kubikunda nanjye numva nshaka kuzaba umuntu wikorera kandi ugira icyo nzafasha sosiyete noneho bya bindi nize ubukungu n'iterambere ry'icyaro nkabasha kubigeraho Eh, ugereranije watanguje inkoko zingana nagizemo nk'uko magana atanu noneho muri izo magana atanu nyuma zimwe zigenda zipfa noneho niho hasigaye magana ane ariko harimo n'izo nagiye nkuramo nk'isake harimo izo nagiye nkuramo ntangangurisha muri magana atanu zi- harimo izaje zinaniwe zipfa ko tuzirangura i bugande mbariyemo gukodesha umuriro w'amazi abakozi byose noneho wenda nawe ugasigarana Izi ni mu amazi?
ehe kandi amazi uba uyagura nayo Umuriro nawo ni uyu.
Eh, umuriro ni ukugira ngo zibashe kubona noneho nijoro urumva uru- zazikenera umuriro kugira ngo umubiri wazo ubashe gukora neza noneho no hanze nyine haba ya- hari sekirite ku buryo umuntu abasha kuzisuriveya aba ari nta kibazo ingabire diomede n'ahafise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza avuga ko atakazi kandi yifuza kuko yamaze kumenyera kwikorera ngewe nteganya yuko ubuzima bwanjye bwose nzakora kumeza kuba umworozi uko ngenda mbibamo ndushaho kubikunda cyane numva ninashaka nzakomeza aho hantu naho nkashyira inkoko Eh, kugira ngo ya myaka navuze nihaye ibyo nshaka kugeraho za projectif zanjye zabashe kuzigeraho uyu mwigeme yorora aratanga n'akazi umwe mu bakozi biwe twasanze irugerero kuba nani ndafite akazi nakunda kuba nazerera ngo ndi gutembera ngaba nakora n'agakungu ugasanga nta musaruro bibyaye ariko ubwo ngora akazi ndahembwa kandi nanjye ngaba ndeganya ko imana imbaye ubushobozi nkagira icyo ngeraho nawe ngageramo urwanjye ko nakora umushinga
igisenyi mu karere ka rubavu tabita mukamusoni ijwi rya amerika
mukanya turasozera ibiganiro twari tubateguriye kuri iyi saha amara reka dusubiremo incamake makuru twabashikirije mu rwanda perezida paul kagame yahinduye bamwe mu bayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu general major jacques muzemakweri yabaye umutegetsi mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka akaba asubiriye eh, muri icyo kibanza lieutenant general frank mushyo kamanzi aheruka kugirwa umuyobozi w'ingabo za onu mu gihugu cya sudani abakagagazo ka korea ya ruguru inyuma y'uko icyo gihugu ciyamirijwe n'amakungu kubera carungitse mu kirere rokete ku munsi w'imana uheze hamwe n'igeragezwa ry'icyo gihugu ry'igwanisho ruhonyanganda biriko bikomeza inguvu z'umutegetsi w'icyo gihugu amakuru rero twari twabateguriye eh, kuri iyi saha agarukiye ngaha tukaba dushimiye abakurikiranye aya makuru mwese tukaba tubifurije umugoroba mwiza mwari kumwe nanje vide niyongabo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.